iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa afurika muri gineya bisawu perezida umaru sisoko embaru ejo ku munsi wa mbere yarasheshe abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka yavuze kandi ko amatora mashasha y'abashingamateka azotunganywa imbere y'uko umwaka urangira kugira impari za politike zimaze igihe zizingamitse ico gihugu zironke umuti itegeko rya perezida ryasohowe ryavuze kandi ko ayandi matora y'abashingamateka azoba ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ukutumvikana hagati ya perezida embaru w'imyaka mirongo ine n'icenda hamwe n'abashingamateka gufise amamuko ku utavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe domingos simeos pereira uyu yatsinzwe na umbaru mu matora atumvikanywe ko yabaye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda hamwe n'impari ku budahangagwa ahabwa no kuba ari umushingamateka inama nshingamateka ya gineya bisawu na perezidansi zakunze guhangana ku gusabikanya ibiva mu gitoro cyimburirwa hafi y'urubibe na senegare izo nzego zibiri kandi ntizumvikana ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'itangazwa ry'abasirikare ba cdao bawurungikwa muri icyo gihugu gufasha kubungabunga umutekano muri afurika kandi ni muri centre africa sentare ifashwe mu mugongo na onu yashinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira ice imanza ku bakekwa ibyaha byo mu ntambara yatanguye kuburanisha aba mbere ejo ku munsi wa mbere batatu ba mbere bagiye kuburanishwa n'iyo sentare ni isa salete adum usumane yauba hamwe na tahil mahamate bo mu muhari w'abitwaje ibigwanisho witwa trua r bagirizwa kuba barisha abanyagihugu mirongo ine na batandatu mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu mu mihana y'ahitwa kunjiri hamwe na remuna ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe y'ukwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda umuhari w'abagwanyi turwa ere ni umwe mu mirwi yitwaje ibirwanisho ikomeye muri santara afurika ugwiriyemwo abo mu bwoko bw'abafurani muri afurika kandi ni muri etiyopiya etiyopiya yarirukanye umumenyeshamakuru akorera ikimenyeshamakuru candika citwa The Economist co mu Bwongereza ico kimenyeshamakuru gisohoka kabiri mu ndwi cavuze jo ku munsi wa mbere ko umumenyeshamakuru waco yagirijwe kudakurikiza akarangamutima mu bikorwa vyo kumenyesha amakuru no kwifata ukutariko mu mwuga wiwe ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi z'uku kwezi niho leta ya Ethiopia yakuye ko Tom Gardner uburenganzira bwo gukurikirana amakuru muri icyo gihugu acahabwa n'amasaha mirongo ine n'umunani yo kuzoba yavuye muri gihugu mu kwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abategetsi ba etiyopiya barirukanye kandi umumenyeshamakuru yitwa simon marks akorera ikimenyeshamakuru the times cyo mu bwongereza nyine icyo kimenyeshamakuru the economist cyavuze ko umumenyeshamakuru waco gardner yagendeye intara ya Tigreya ahavugwa intambara hagati ya leta n'abaroberi bayigwanya kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri kikavuga kandi ko amakuru yatanga kuri Ethiopia yarimwo ayerekeye iyo ntambara kandi ko yahora yubahiriza n'amategeko y'umwuga agatanga n'amakuru ataho yegamiye
Washington ijwi rya Amerika
nayo amakuru ku ntambara muri Ukraine abasirikare barenga amajana abiri na mirongo itandatu ba Ukraine barakuwe mu kibanza ca Azovstal ni mu gisagara ca Mariupol hari ejo ku munsi wa mbere icegera c'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Ukraine yitwa Anna Mariar yavuze ko mirongo itanu na batatu muri bo bakomeretse bikomeye cyane kandi baciye batwagwa kuvurirwa mu bitaro vya Novozovsk ni mu buseruko bw'ico gisagara nyene ca Mariupol igisagara ca Novozovsk kigenzurwa n'abasirikare b'uburusiya hamwe n'abiyonkoye ku gihugu ca Ukraine bashigikiwe n'uburusiya nyene abandi bagwanyi amajana abiri na cumi n'umwe baciye batwagwa mu gisagara ca olenivka hagenzurwa kandi n'abayonkoye kuri ukraine bashigikiwe n'igihugu c'uburusiya uwo mutegetsi wa ukraine yavuze ko kubarekura vyaciye mu guhanahana imbohe kwabaye hagati y'uburusiya hamwe n'igihugu ca ukraine ku mugabane wa amerika abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika bazofatira urugendo muri mexique muri iyi ndwi kuganira n'abategetsi b'ico gihugu ni nyuma y'aho perezida wa mexique andres manuel lopez obrador agabishirije ko atazitabira inama izohuza ibihugu vyo ku mugabane wa amerika kiretse ibihugu vyose vyo muri ako karere biyitumiwemwo perezida lopez obrador yatangaje mu ndwi iheze ko mu gihe leta ya perezida joe biden yokumira igihugu ca cuba igihugu ca nicaragua hamwe n'igihugu ca venezuela muri iyo nama itegekanijwe kuzoba mu kwezi kwa gatandatu i los angeles aha muri amerika we atazoyitabira ahubwo azorungika intumwa yiwe avuga ko kubwiwe ubumwe hagati y'ivyo bihugu arivyo bukwiye gushigwa imbere perezidansi ya amerika white house yavuze mu ndwi iheze ko atangingo n'imwe ya nyuma irafatwa nimba igihugu ca cuba ica nicaragua hamwe na venezuela vyotumirwa canke bitotumirwa muri iyo nama
urakoze aroyisi bigira imana kudushikiriza ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abanyagihugu bo muri komine gashikanwa mu ntara ya ngozi bashima ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo gushinga mu gihugu cyose amavuriro y'ibiterwa kugira abanyagihugu babonye ingwara canke udukoko mu mirima yabo baronke abo bitura babafasha gutuza izo ndwara tuvyakira neza cane tuvyakirana akanyamuneza kadasanzwe kuko ni nacyo twari turindiriye umugambi mu gihe wamaze kudushwaramo ni ukuri turishima cyane abo ni bamwe muri abo banyagihugu mu rwanda sentare y'intango ya kagarama i kigali yegetse kuri diodone ishimwe yategura ihiganwa rya nyampinga mu rwanda abandanya gufungwa iminsi mirongo itatu mu gihe itohoza ku vyaha vy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yagirizwa ribandanya leta ya zimbabwe irahakana gucumbikira major prote mpiranya yari umwe mu bibanze baronderwa n'ubutungane mpuzamakungu kubwo kugira uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika mu rwanda sentare y'intango ya kagarama ihigari yegetse ko diodone ishimwe yategura ihiganwa rya nyampinga mu rwanda bandanya gupfungwa iminsi mirongo itatu mu gihe itohoza ku vyaha vy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yagirizwa ribandanya iburanisha ry'ipfungwa n'ifungurwa ryiwe vy'agateganyo vyabaye mu muhezo umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika sumta kaboyi yari hanze ya sentare yaduteguriye iyi nkuru ni umwanzuro wasomewe mu ruhame bitandukanye n'uko iburanisha ryakorewe mu muhezo umucamanza n'umwanditsi bari mu rukiko ndetse uregwa n'ubushinjacyaha bari bitabye nabo urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwanzuye ko ishimwe diodone uzwi nka prince kid afungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo mu gihe iperereza ku byaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ashinjwa rigikomeje umucamanza yasobanuye ko basesenguye buri cyaha ishimwe aregwa barebamo impamvu zikomeye zatuma bemeza ko yaba akekwaho icyo cyaha ku birebana n'icyaha cyo gukoresha undi mibonano ku gahato urukiko rwavuze ko nta kimenyetso gihari by'uko ishimwe yasambanije umukobwa witabiriye irushanwa rya misi rwanda rwanda umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa yari yashinje ishimwe kuba yaramunywesheje inzoga akamuha ibiyobyabwenge akamusambanya ku gahato ko bidafite ibimenyetso bihagije bituma ishimwe akekwaho icyo cyaha urukiko rwanavuze ko n'ubwo uwo mukobwa yasobanuye uko kwa ishimwe hateye bitaba impamvu ikomeye yemeza ko ishimwe yamunywesheje inzoga akamukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato urukiko rwanzura ko iki cyaha kitari mu mpamvu zikomeye cyatuma ishimwe akekwa ko yakoze iki cyaha naho ku bindi byaha ishimwe aregwa cyo gusaba cyangwa kwaka ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina urukiko rwavuze ko rushingiye ku majwi yumvikanye aho ishimwe yasabaga misi kumushimisha ariho bahere bemeza ko hari impamvu zikomeye zituma ishimwe akekwa w'iki cyaha urukiko ariko rwanagarutse ku nyandiko bamwe mu bakobwa babaye ba misi banditse bashinjura ishimwe urukiko rwemeza ko izi nyandiko zigikorerwa isuzumwa batazishingiraho ku cyo guhoza undi ku nkeke ubushinjacyaha bwavuze ko itariki ya kane z'ukwezi kwa kane bibiri na makumyabiri na kabiri hari umukobwa bagiranye uruzinduko na ishimwe akaza kumuhamagara mu masaha y'ijoro amusaba ko bakorana imibonano mpuzabitsina urukiko rukemeza ko ruhereye ku butumwa bugufi ishimwe yandikiranaga n'uwo mukobwa hagaragaramo impamvu zikomeye zituma iki cyaha cyo guhoza undi ku nkeke hagendewe ku mukoresha imibonano mpuzabitsina agikekwaho ishimwe yahise agaragaza ko atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko ahita atangaza ko ajuriye iyi myanzuro y'urukiko yafashwe mu cyumba cy'urukiko harimo abanyamakuru bari babujijwe gufata ifoto cyangwa amajwi bemerewe gusa kwandika hari n'abandi baturage bari baje kumva umwanzuro w'uru rukiko gusa ugereranije n'uko byari byifashe mu iburanisha ryo kuwa gatanu uyu munsi icyumba cy'urukiko cyarimo abantu bakeya kugeza ubu idosiye y'ishimwe ushinjwa guhohotera abakobwa bari bitabiriye misi rwanda yatumye misi iradukunda elsa wabaye misi muri bibiri na cumi na karindwi afungwa akurikiranyweho inyandiko mpimbano iyi nyandiko yakozwe abakobwa bamwe bitabiriye misi rwanda bagaragariza urukiko mu nyandiko basinyishije kwa noteri igaragaza ko ntacyo bashinja ishimwe urukiko rw'ibanze rwa kagarama rwatangaje ko kugeza ubu izi nyandiko batazishingiraho kuko ibyazo bigisuzumirwa mu nzego z'ubutabera kugeza ubu ishimwe ndetse n'umwunganizi bahakana ibyaha byose aregwa mu cyumweru gishize bari basabye ko yafungurwa by'agateganyo akazaburana ari hanze asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugushimire asumta leta ya zimbabwe irahakana gucumbikira major prote mpiranya yari umwe mu bibanze barondegwa n'ubutungane mpuzamakungu kubwo kugira uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda inyuma y'aho ibiro by'umushikirizamanza mukuru w'urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe na za sentare mpuzamakungu byemeje ko mpiranya yapfuye mbere agashingurwa muri zimbabwe Temistoke Mutijima yasomye ibiri muri iryo tangazo maze aduteguriye inkuru.
Muri iki cyumweru gishize nibwo ubushinjacyaha bw'urwego rwasigayeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga IRMCT bwatangaje ko Mpiranya wahoze akuriye umutwe w'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu mbere no mu gihe cya jenoside yapfuye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri Protais Mpiranya yari mu bantu b'ibanze bashakishwaga n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda kubera uruhara akekwaho muri jenoside yabaye mu Rwanda mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane imva byatangajwe ko ari iya Mpiranya iriho amazina ya Ndume Sambaho bivugwa ko ariyo yari yariyise mu rwego rwo kwiyoberanya inyandiko yashyizwe ahagaragara n'ubushinjacyaha bwa RMCT ivuga ko nyuma y'iperereza ryimbitse kandi rigoye ibiro by'ubushinjacyaha byemeza ko Mpiranya yapfuye ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi mu w'ibihumbi bibiri na gatandatu i Harare muri Zimbabwe ubushinjacyaha bwa RMCT bwemeza ko Protais Mpiranya wari ufite ipeti rya majoro mu ngabo z'u Rwanda za mbere ya jenoside yageze muri Zimbabwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nyuma y'aho urukiko mpuzamahanga rusohoreye impapuro zo kumuta muri yombi aho akaba ariho yakomeje kuba kugeza apfuye iyi nyandiko y'ubushinjacyaha bwa RMCT ivuga ko amakuru yo kuba muri Zimbabwe kwa Mpiranya yakomeje kugirwa ibanga ku bushake n'abo mu muryango we ndetse n'abandi ba hafi ye kugeza na n'uyu munsi mu itangazo ryayo ryo kuri iki cyumweru minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya zimbabwe iravuga ko kuva ku munsi wa mbere icyo gihugu cyakoranye mu buryo bwuzuye n'urwego mpuzamahanga rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu maperereza rwakoraga yewe ko ibiro by'umushinjacyaha wa loni ushinzwe gukurikirana abanyarwanda bakekwaho ibyaha hamwe n'ubutegetsi bwa zimbabwe bashyizeho itsinda rihuriweho n'impande zombi rishinzwe guhuza ibikorwa by'iperereza mu byo ku ruhande rwayo leta ya zimbabwe ivuga ko yakoze harimo gushyiraho itsinda ryihariye rihuriweho n'inzego zitandukanye rifite inshingano zo gukora iperereza ibikorwa byaryo biyobowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubucuruzi mpuzamahanga itangazo ry'iyi minisiteri rivuga ko amakuru avuye mu iperereza yagezwaga ku biro by'umushinjacyaha wa loni uko abonetse muri iyo mikoranire leta ya zimbabwe ivuga kandi harimo n'uko icyo gihugu cyafashije mu ruzinduko rw'umushinjacyaha wa loni wabonanye na ba visi perezida babiri b'icyo gihugu bavuga kuri dosiye ya mpiranya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya zimbabwe ikavuga ko ikirenze kuri ibyo zimbabwe ariyo yatanze uburenganzira bwo gutaburura ibisigazwa by'umubiri wa mpiranya igihe byakekwaga ko ariwe ushyinguye mu mazina ya ndume sambaho kugeza no ku gutanga uburenganzira bwo kujya gukora ibizamini bya adn muri laboratwari yo mu buhorandi leta ya zimbabwe binyuze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikavuga ko itafashije urwo rwego rwa loni gusa mu bijyanye n'amaperereza ahubwo inafasha leta y'u rwanda binyuze mu mibanire y'ibihugu byombi aha igatanga ingero ko yakira inyandiko mpuzamahanga zisaba iyoherezwa mu rwanda ry'abakekwaho ibyaha kandi ko zigeze ku ntera zitandukanye zikorwaho minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya zimbabwe ivuga ko bihabanye n'inkuru zirimo gukwirakwizwa ku bitangazamakuru byo kuri interineti n'imbuga nkoranyambaga ko icyo gihugu cyaba cyarahishiriye umunyabyaha ahubwo cyo cyafashije umushinjacyaha wa loni mu gutahura mpiranya itangazo ry'iyi minisiteri riti twemeye gukorana nabo kuko ntacyo twari dufite twagombaga guhisha iri tangazo rigasoza rivuga ko zimbabwe nk'igihugu kigendera ku mategeko itazigera icumbikira abanyabyaha kandi yakiriye neza imyanzuro yavuye mu bizamini bya adn by'uwakekwagaho ibyaha Burundi amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bwa muntu yarakoze ikigwa cerekana ingene impunzi z'abarundi bahungiye mu bihugu by'akarere ka EAC zibayeho ayo mashyirahamwe yerekana ko iziba muri Tanzania no muri Congo ziburabuzwa zigategekwa gutahuka ku nguvu izindi zikanyuruzwa mu gihe ziba mu rwanda no muri uganda zifise agahengwe kuko zubahirizwa ibindi kuri iyi nkuru na pierre claver niyo nkuru ishyirahamwe rukristu ryigenga rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu action de chretien pour abolition de la torture acat burundi rikorera hanze y'igihugu niryo ryafashe iya mbere mu gukora amatohoza ari mu cigwa cerekana ingene impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bitandukanye zahungiyemwo mu muryango wa afurika y'ubuseruko Armen yongere atwara acat burundi yiganiye ijwi ry'amerika ingene izo mpunzi zibayeho mu rwanda muri Tanzania muri Kongo no mu Buganda cyane cyane mu gihugu ca Tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa bamwe bakabatahukana ku nguvu abandi bakicwa abandi bakanyuruzwa abarundi bahungiye mu Rwanda e, barafise akarusho e, hamwe na zahungiye mu Uganda cyane cyane twabonye ikibazo kiri mu mpunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania hamwe na Kongo hariho amategeko igihugu cya tanzania gihonyanga kandi ngaho mboneyeho n'akaryo ko kuvuga yuko ishyirahamwe ya kati rigiye gukora n'andi mashyirahamwe yo mu karere kugira twitwarire igihugu cya tanzania leopold sharangabo icegera cutwara urunani rw'abaharaniye agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi cbdh vicar aratanga uburorero bw'amabi akorerwa mu makambi y'impunzi ya nduta na nyarugusu muri tanzania urumva ko hari impunzi ziza ntizakirwe n'abakiriwe bagafatwa nabi harumvise ko bagiye bakabatemagurira ibitoke bakababuza gukora bakababuza ikintu cyose cy'abateza imbere abishwe abanyurujwe duhere nko bibiri na cumi na gatanu bari hafi muri majana abiri abagiye gupfungirwa i Burundi nabo bari muri abo banyurujwe abo twashoboye kumenya ni abashika ku munani babatwaye bitemewe n'amategeko ni uko ibi bihugu byozivugira kugira ngo ntizibane zicwa n'inzara z'abarundi zigire umutekano ayo mashyirahamwe yerekana ko u rwanda n'ubuganda ari byo bihugu bigerageza kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'impunzi nk'amasezerano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe y'i geneve mu busuwise ari nayo ishami haser ryita impunzi rigendera ko patrice nadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara mu rwanda yabwijwi ry'amerika bimwe mu byo bahabwa nk'uturusho badufashe neza kwivuza turafite mituweli barashobora kuduha impapuro z'inzira pasiporo z'impunzi murazizi nk'abafise imodokari perimi yabo yari yaheze barashobora kudufasha bakaduha izindi wipimisha z'irya ndwara za kovide wipimisha nk'abanyarwanda ikindi nacyo baraduhaye ikarata y'impunzi karite d'identite idufasha muri byinshi kwivuza ubwa mbere niyo tuwerekana ikindi nacyo kandi nk'ufise udufaranga kaja kuguruza konte muri banki ivyagirije nk'ivyo vy'amashami yigenga ku mwaka uheze vyari vyashizwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bwa afurika union africaine ubwo rwego rwamenyesheje ko rutewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania uwo muryango werekanye ko ari ihohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ico igihugu ca tanzania kibivuga ko rihamagara sudi mwakibasi umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intorogati mu gihugu muri ico gihugu yamara ntivyadukundiye ko tumuronka ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye yo muri ico gihugu ubutumwa yatangiye inyarugusu ni nabwo yatangiye induta yagize ati harageze ko mwese mutahuka ku gushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifise muri tanzania nk'impunzi twifuza ko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri worangira mwese mwamaze gutahuka twarondeye n'igisata hcr citaho impunzi ku isi tinageli umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya hcr biri nairobi muri kenya biraba akarere ka afurika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya afurika aremeza bimwe mu biri muri izo raporo uwavugira ishami ryitaho impunzi ku munsi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati ubwa mbere twibaza ko abo batahuka ku gushaka kwabo yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye ko abo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo mu makambi akaba atakundi bafise bari kugira ku biraba haser yongeye ko ati twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa rurahagarikwa twarabwiye akatari gake tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi iryo shami mpuzamakungu hcr ryerekana ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro zirenga ibihumbi amajana atatu abenshi muri abo bakaba bari mu gihugu ca tanzania mu myaka itatu iheze abarenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri barahungutse Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
urakoze piye claver mu burundi kandi batanguje umugambi wo gukwiragiza ibigo byitaho ku biterwa mu ntumbero yo kugabanya indwara zitera ibiterwa bigatuma abanyagihugu basonza n'inkuru twateguriwe na desire atungimana indwara z'ibitoke ibiharage imyumbati n'ibigori nizo zikunze kwibonekeza aho mu ntara ya ngozi nk'uko abarimyi bavyivugira izo ndwara zituma abanyagihugu barima ariko ntibimbure kugira izo ndwara zituzwe leta y'u burundi yashinze umugambi wo gushiraho amavuriro y'ibiterwa n'abahinga bajejwe kuzohora bayakoramwo isekeza ryo gusigurira abanyagihugu ryatanguriye muri komine gashikanwa mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi kuri uno wa mbere umugenduzi w'ayo mavuriro nta karutimana innocent arasigura icyo abanyagihugu basabwa hamwe umurimyi babona akagorane mu murimi we ari nk'udukoko canke izindi ndwara z'ibiterwa azobitura ajanye ico bita ishantiye barabira ko indwara iyo ari yo hanyuma babafashe mu kuzitorera umuti babaha inyigisho zijanye no gukoresha uwo muti neza kandi bongere bamenyeshe n'indwara iyo ari yo uwo mugambi wakiriwe neza cyane n'abanyagihugu aho bamenyesha ko inzara yari barembeje kuko indwara zabatuma barima ntibimbure barafise ariko n'icyo basaba leta tuvyakira neza cyane tuvyakirana akanyamuneza kadasanzwe kuko ni nacyo twari turindiriye cyane cyane ko indwara z'ibiterwa zigaragara ko zidusubiza inyuma cyane mu iguzwa ry'umwimbu kuko mamashe twona akenguruka cyane umugambi mu gihe wamaze kudushwaramo ni ukuri turishima cyane hari abantu bishoboye bashoboye kugura hariho n'abandi bato bato benshi badashoboye kugura mwene iyo miti muri iki gihe rero twifuza ko leta ari umubyeyi yodufasha kugira ngo iyo miti n'abantu bato bato badashoboye kuyigura na bene bayironke kugira ngo nabo baze bararima baze barimbura mu ntwaro aho mu gashikanwa basanga umugambi wa leta uzogira akamaro kanini abanyagihugu kuko usibye imbeshere indwara ziribonekeza ku bwinshi muri iyo komine umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ubutunzi bizimana jean claude akaba yizera ko abanyagihugu bagiye koroherwa na komine ikahungukira iyo tubonye abantu nk'aba baje kudushyigikira mu bikorwa byo gukinga kugira ngo indwara z'ibiterwa ntizibandanye zibonekeza turafise icyizere tudakekeranya yuko eh, inzara izohava kugira dushike kuri ya ntumbero ya leta yaho umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga ntibyumvikana yuko ibiterwa bimaze kurwara hakaboneka abaganga bakabivura e, bigakira e, umwimbu uzokwiyongera umwimbu umaze kwiyongera e, n'amatiko n'amatagisi komine izoca iharonkera akarusho gutyo n'abenegihugu nabone baronke akarusho umugenduzi w'ayo mavuriro y'ibiterwa arizeza abarimyi ko indwara zigiye gutuzwa inzara igasezererwa mu banyagihugu turabyizeye rwose ni nayo ntumbero ya leta yatumye uyu mugambi uza kubera tumaze iminsi tubona ko hariho indwara z'ibiterwa ziyongeranya turizera rero neza tudakekeranya yuko bizofasha bizofasha mu gukinga ndetse no mu kuvura izo ndwara n'udukoko byongere kandi bifashe no mu bijyanye n'amagara y'abantu kuko bazobigisha ingene bakwiye gukoresha umuti utagize ikindi kintu wishe mu bijyanye n'ibidukikije uwo mugambi kugeza ubu umaze gushika amakomine umunani kuri cyenda agize intara ya ngozi komine itarashikirwa n'ibusiga nayo abahinga ngo bari mu nyigisho desiratunya imana kigali ijwi ry'amerika
nshuti mwese muduteze amatwi ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika yari yabateguriye kuri iyi saha niyo bigarukiye tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikirana radiyo yanyu bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhara mu biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije na diya taha niwe yashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye vide niyo ngabo tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose
It's a MK record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika.
vya furaha, manu moja na upendo, vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Dr. Mash Production.